iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe na eugenia mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radiyo yanyu leta y'uburundi yarakwiye kugira ankete kandi ikomeye bikenewe bagashiramo n'abantu bo hanze nka za fbi cyangwa ayandi maserivisi de sekirite yo hanze bakabafasha ankete igakorwa ababikoze bakamenyekana uwo ni porofeseri fabien cishahayo avuga ku kibazo cy'umutekano mu burundi iyi nkuru kimwe n'iyerekeye imurikagurisha ryaraye ribereye igikondo mu mujyi wa kigali mu rwanda turazibagezaho mu kanya mbere yaho ariko aroyizi bigira imana agiye kubanza abagezeho amakuru havugwa hirya no hino ku isi aroyizi baramutse neza ndakuramukije ejeni ndaramukiza ijeni n'abariko baratwumviriza inama ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iramagana yivuye inyuma iyicwa rya lietena general adolphe nshimirimana ryabaye itariki zibiri ku kwezi muri uyu mwaka hamwe n'iraswa rya petero karaveri mbonimpa ryakurikiye itariki zitatu ukwezi kwa munani uyu mwaka abagize iyo nama bamenyesha ko ubwicanyi atakibanza bufise ko abarundi bose bakwiye kuguma batekanye inama y'umutekano ya oni iratewe impungenge n'ukuntu umutekano ubandanya uhungabana mu burundi aho n'inyuma y'ibihe by'amatora igihugu gihitiyemo amatora yaranzwe n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka ka zina muntu iyo nama ihamagarira leta y'u Burundi itibagiye n'abanyepolitike bose gusubira mu biganiro bya bose badatevye inama y'umutekano ya ONU iheraheza imenyesha ko ishigikiye akigoro k'amashirahamwe y'akarere agizwe n'umuryango w'ibihugu bihurikiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika aho bose badahengeshanya guhamagarira abarundi kujya hamwe ngo batorere inyishu ibibazo bibatandukanya inama ya oni igejwe umutekano imenyesha ko izobandanya ishyigikiye amahoro arama n'umutekano mu burundi perezida obama wa leta zunze ubumwe za amerika yamenyesheje ko amakungu akwiye kwitegura mu kurondera uwundi muti ku kibazo cya sudani y'amajyepfo mu gihe abategetsi b'icyo gihugu basanzwe batarabana byiza batoba barashika ku masezerano y'amahoro ku itariki ya cumi n'indwi ku kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu itariki bihaye kuba bagize icyo bashyitse ko ibyo perezida obama yabishikirije kuri uyu wa kabiri inyuma y'aho ahereje kubonana mu biro byiwe n'umunyamabanga mukuru wa oni ban kimune perezida obama ati mu gihe byo bananira twebwe amakungu dukwiye gutekanya ikindi cokogwa perezida obama yamenyesheje kandi ko perezida salva kiir wa sudani y'epfo hamwe n'icegera ciwe riek mashar ari bo ntandaro y'umutekano muke urangwa muri ico gihugu kuvaho kironkeye ubwigenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe tukivuga kuri uyu mubonano wa perezida obama na ban kimune umunyamabanga mukuru wa oni yashimiye perezida obama kuba ari umutegetsi afise imbono n'ivyumviro vyiza vya kazoza n'ubutware mu gihe perezida obama yashikiriza umuti w'ingene leta zunze ubumwe za amerika yohagarika kubandanya kubangamira ibidukikije icyo cyifuzo cya perezida obama cyo kugabanya ubumara bw'imyotsi iva mu mahinguriro ku bice mirongo itatu na bibiri ku ijana ntikubonwa neza n'amahinguriro akomeye yo muri leta zunze ubumwe za amerika kuko ngo ku bwabo n'igikorwa kizobatwara uburyo bwinshi bw'amafaranga perezida obama ati kubangamirwa kw'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ibibazo bikomeye cyane bihanze isi muri iki gihe hano muri amerika umumiliyarderi yikorera utwiwe wo mu mugambwe w'abarepubulike azwi ku izina rya donald trump niwe aza ku isonga ry'abakandida bariko baraharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika mu matora atekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mwanya akaba yawuronse bivuye mu itororokanya ry'ivyiyumviro ivyo bita sondage d'opinion vyashikirijwe n'abanyamerika bava mu mugambwe w'abarepublike inyuma yiwe haza jeb bush yahoze ari guverineri wa leta ya Florida na Scott Walker guverineri wa leta ya Wisconsin hamwe n'abandi indwi bose hamwe bakaba ari abakandida cumi abo bakandida cumi nibo bazoshikiriza imigambi yabo abanyamerika bo muri uwo mugambwe w'abarepublicain kuri wa kane imbere y'amatora ya mbere ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri amatora azogena uzoserukira uwo mugambwe mu ihiganirwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu abasirikare ba yemen bashyigikiye umukuru w'igihugu na leta basubiye kwigarurira akarere ka gisirikare ka al anade kari mu bumanuko bwa yemen kuri wa kabiri akarere kari mu minwe y'abarobere b'abahuti abo barebere b'abahuti bari bafashe ako karere mu kwezi kwa gatatu guheze gufata ako gace ka al anade byashobotse kuko abasirikare bayoboka perezida abdu rabu mansur hadi bafatanije n'abasirikare b'ibihugu by'abarabu birongowe na arabiya saudite
urakoze aroyizi kuri aya makuru inshuti zacu ubu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri radiyo inshuti ya bose kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'uko habaye ibitero bya rokete byahitanye ubuzima bwa liyetona adolphe nshimirimana wahoze ayobora ibiro by'iperereza mu burundi na nyuma y'aho pierre claver mbonimpa umuyobozi w'umuryango aprodehashi urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubw'imfungwa arasiwe umutekano ukomeje kuba muke mu burundi profeseri fabien cishahayo mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu frederic nkundikije yavuze ko iperereza rikwiye gukorwa mu buryo bwihuse bwanacisha hayo haratangira avuga uko abona ikibazo cy'umutekano cyifashe mu burundi ibintu mbona bikomeye uko mbona umenga tubantu turiko turabandanya tuja mu nyenga ariko nashaka gusaba yuko abantu bose biyamiriza kandi bivuye inyuma ivyo bintu vy'ubwicanyi ntabijya byabaye bya leta general nshimira imana ijya ni acte terroriste nicyo mu gifaransa acte terroriste ubuntu mu kirundi sinzi nyine umuntu uvuga acte terroriste iterabwoba nibaza yuko nkabijya leta y'uburundi yarekwiye kugira ankete kandi ikomeye bikenewe bagashiramwo n'abantu bo hanze nka za fbi cyangwa ayandi maserivisi de securite yo hanze bakabafasha tukajya ankete igakorwa ababikoze bakamenyekana hanyuma intahe igaheza ikabagira tubandanije nabo tugira ngo ankete ziracari ngo ibintu biracatohozwa ntitwigire tubimenya n'ubundi abandi ababigize bazandanya bagira n'ibindi ejo bazoba ejo ntihazobura ubundi kandi basubira kwica mu kurindira izo ankete abarundi bose baratekewe n'ubwoba leta yokora iki ku ruhande rwayo abajejwe umutekano bokora iki ikintu cya mbere bateza kugira ni ugufasha kugira ngo ntihabe ibintu byo kwihora narumvise ngo hariho abantu bo mukamenye bagomba bamanuke mu ngagara ngo hanyuma abapolisi n'abasoda baca baja hagati ibyo ni byiza twajya ukwiye kuba amategeko turabivuga kuko hari igihe bavuga ngo abapolisi bishe ahantu hanaka ahanaka n'ahanaka mugabo ntitugire tuvuga ati abapolisi barigize kugira ikintu ciza kugira ngo abantu ntibagandagurwe ibyo rero turakeneye kubivuga kandi n'abatwara igihugu bakamahimiriza abapolisi kugira ngo baze baraca hagati amaso n'aseseke umutekano wiga bose abahurikiye kaba abatetsi barongoye imigambi itavuga rumwe na leta abatetsi barongoye sosiyete sivile bobo bokora iki kugira ngo umutekano ugarukeka ntagire abarundi basubira kuraswa canke bicwa bunyamaswa ibintu byo kuza baradodobereza si byiza umuntu azoshaka gutwara igihugu azogende mu matora mugabo n'ayo matora nk'uko nama ndabivuga ayo matora ategerezwa kuba ateguwe neza abantu bakumva ko bafite umutima mu nda kugira ngo bagende gutora jewe kuva kera na- na- na- nanjye ndavuga yuko ijya manda ya gatatu ya perezida nkurunziza nkayemera ibi byose biriko biraba kubera bijya byabaye je narenze yuko ashobora kuvuga bati- ati jewe ibi bintu hako umuganga usambuka hako igihugu gisambuka hako abantu bapfa ibi bintu ndabihevye nivyo nari navuze nti dukeneye anomu deta umuntu ashinga intahe akavuga ati ibi byo gutwara ndabye n'amahoro y'uburundi mbona uko ama- amahoro y'uburundi ari hejuru hejuru cane y'ivyo jewe nipfuza mu- Nawe urabona nibaza byabaye.
nk'ubwicanyi buriko rero buraba byose Fabien ushaka gutwara wese ateza kubahiriza amahoro ateza kubahiriza amategeko Na- nifuza rero yuko aba- haba ari muri opposition cyangwa ari wo pouvoir bateza kwisunga amategeko y'u Burundi mwibaza ko eh, ivyo bitero biriko biraba ari ibitero vyo guhakana manda ya gatatu navyo birinko byose none ntibyavuye ibyo ibi byose biriko biraba byavuye kuri iyo manda ya gatatu N- nibwo buryo bwiza bwo guhakana manda ya gatatu jewe ibintu biriko biraba sindavyemera mugabo nk'uko nabivuze igihe ibintu byose byatabaganga byatabagaye ntumenye nyine aba- ivy'abantu bakoresha kugira ngo bashobore kugira ku, ku, ku, i- ijambo ryabo rishobore kumvikana ivyo byose ntivyari kuba iyo hataba iyo manda ya gatatu je nivyo nemera abandi barashobora kwemera ibindi kugira umutekano ugaruke mu nda hoko gwiki muri muri iki gihe je mbona yuko ah, ivyo ari byo byose tuzobiteza tuzoteba tubishika tubishikeko abaharanira ubutegetsi baba bari baba- bi- bi- bi- b'umugambi uri ku butegetsi canke muri opposition hazogera igihe bicara bicara hamwe ba- ba- ba- ba- bagire ba- batore i- i- ntuze inzira y'uko amahoro agaruka muri icyo gihugu Ivyo rero tubitebeje abantu bazobandanya bapfa ariko nibaza yuko ntaho tuzobica tuzoteza ku- kwicara hamwe turabe ingene kiriya gihugu gishobora gutwarwa amaraso adaseseka Eh, professeur fabien cicayo murakoze cyane rwose kuba muduhaye ivyiyumviro vyanyu cyane cyane kubyerekeye umutekano muke urangwa mu burundi muri iki gihe mwakoze murakoze namwe tuve mu burundi tujye mu rwanda igikondo mu mujyi wa kigali haraye habereye imurikagurisha ryarimo abavuzi ba gakondo bemeza ko bavura indwara zikomeye rimwe na rimwe ngo ziba zananiwe n'abaganga ba kizungu nk'indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa c ndetse na b abaganga bo baburira abarwayi kutayoboka inzira za gakondo igihe barwaye indwara zikomeye nk'umwijima kuko bahakuriza urupfu rwihuse ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kabuye imurikagurisha ribera igikondo mu mujyi wa kigali abaryitabiriye bemeza ko bafite ubuhanga n'ubushobozi bwo kuvura indwara zikomeye ziba zarananiranye mu mavuriro ya kizungu muri izo ndwara bavuga nk'umwijima wo mu bwoko bwa b ndetse na c uyu ni rutazana alphonse umuvuzi gakondo uvuka mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo na nyiribambe jacqueline wo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba Te- umuti uvura iriya ndwara ya hepatite b na c uyu muti rero nubwo ubona ari udufu aba ari imiti igoye cyane kuyibona ntabwo ari ibyatsi bimera ahantu hahingwa hose ni ibyatsi bimera ahantu h'umwimereri hatigeze hahingwa hatagiyemo amafumbire ya kizungu anywa uducupa tungaye umurwayi kugira ngo akire anywa uducupa tubiri gusa mu kwezi
Ndi umuvuzi gakondo uvura indwara zitandukanye cyane cyane zo kwa muganga bananiwe ngewe mvura nawe uvura umwijima nivura ugakira wowe uvurisha iki n'ifu ifu umuti w'ifu dukora iyo tuguhaye uriya w'ifu hari uvura umwijima w'amazi uriya wa siroze hari n'uvura iriya hepa- hepatite b na c Uwa- uw'amazi tuwuvuza inyama y'itungo y'umwijima tukayitekana n'imiti tukaguha iyo nyama ikagenda igakamura y'amazi ukayanyara vuba vuba nkorana n'ibigo nderabuzima kwa muganga umurwayi ubananiye barampamagara izi ndwara z'umwijima zivugwa ko zivurwa n'aba bavuzi ba gakondo ni zimwe mu zihangayikishije cyane minisiteri y'ubuzima kuko abashinzwe ubuvuzi bwazo bemeza ko zihenda mu kuzivura zimwe ntizigire urukingo ndetse rimwe na rimwe bikagora uzirwaye kumenya ko afite iyo ndwara dr mabure mbituyumuremyi ushinzwe ubuvuzi bw'izi ndwara muri minisiteri y'ubuzima yihanangiriza abarwayi bagana amavuriro gakondo ko bakwiye kubyitondera ku ndwara y'umwijima by'umwihariko rero abavuzi gakondo ah, twibwira ko abantu badahawe amakuru ahagije bashobora kuba bagira ibyago byinshi byo kwicwa n'indwara y'umwijima bagiye kwivuza mu bavuzi gakondo kuruta uko bakirirayo hepatite ni, ni indwara ifata inyama y'umwijima ikaba igaragaza ibimenyetso bimwe waba wayitewe na virusi waba wayitewe n'izindi mpamvu nk'imiti urumva rero ugiye kwivuza mu mu- kwa mu- ku muvuzi gakondo urwaye ufite ibimenyetso by'indwara y'umwijima bashobora kuguha ibyatsi ya miti y'ibyatsi batanga ikaba yakongera uburwayi bwa hepatite wari usanganywe ukaba ndetse wanapfa vuba kurusha uko wakira mu imurikagurisha ry'uyu mwaka hamwe mu hasurwa cyane ni ahaboneka ubu buvuzi bwa gakondo ikibazo gisigaye ni icyo kumenya niba batanga impushya zo kuza kumurika bajya bita ku buziranenge bw'ibimurikwa madamu mukarwera yvette ni umuyobozi wungirije mu rugaga rw'abikorera mu rwanda yabisobanuriye ijwi ry'amerika korana n'inzego z'ubuvuzi n'inzego za standard icya mbere ku banyarwanda basan- baza kumurika ugomba kuba ufite ibyangombwa by'ubucuruzi uri umucuruzi uzwi ufite registre de commerce ikindi cya kabiri noneho hari abintu biri derika nk'ibyo mwavugaga by'ubuvuzi na bariya abantu rero bavura ibintu bya gakondo burya bagira ibyangombwa bya minisante nta muntu dushobora kuza kwemerera kuvuga ngo ndafata sitande atatweretse ko afite icyangombwa cy'uko minisante yamwemereye twese twe tujya gupima ibyo avura niba abikora n'iki ariko twizera ko minisante imuha icyo cyangombwa yarebye ibyo byose nubwo imiti itangwa n'abavuzi gakondo ikemangwa rimwe na rimwe n'abaganga babyigiye bamwe mu bavuzi gakondo cyane cyane abitabiriye imurikagurisha basobanura ko ari abavuzi bemewe na minisiteri y'ubuzima ko ndetse ibaha n'ibyangombwa cyakora aba bavuzi bemera ko hari bagenzi babo batagirira isuku imiti batanga ku buryo bishobora gukururira umurwayi izindi ngaruka
usanga ari ikibazo gikomeye cyane ko hariho bamwe batabasha kubisobanukirwa bakabasha kugenda bakazana ibyatsi hafi y'umuhanda aho abantu banyara aho abantu eh, bacira hariho abashobora kurwara di- tuberculose hariho abarwaye iyo mwijima agafata bya byatsi atabisobanukirwa akabitunganyamo umuti ako kanya akabiha abantu ni ingorane ariko nkatwe dusobanukiwe ibintu by'ubuvuzi tuba tuzi aho tugomba kuvana ya miti hatagera za mazutu hatagera ibintu by'abantu banyara baciragura ikibazo gikomeye kuri minisiteri y'ubuzima ni uko yafasha abantu bakamenya abavuzi gakondo bemewe bavura koko n'abandi babyiyitirira batabishoboye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze hasumuta kaboyi kuri iyi nkuru murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kutwandikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook aderese ni radiyo yacu no kuri wewewe radiyo yacu voa akadomo com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ni ikiganiro mugezwaho na mugenzi wacu thomas kamirindi mwaramutse neza ejo kuwa kane abayapani ndetse n'isi yose bazibuka kandi bazirikane ku nshuro ya mirongo irindwi ishyano ry'intwaro kirimbuzi bomba atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi leta zunze ubumwe za amerika yarashe bomba atomike ya mbere mu mateka mu mujyi wa hiroshima ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu iyo bombe yahise ihitana ako kanya abantu ibihumbi ijana na mirongo ine hashize iminsi itatu ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu leta zunze ubumwe za amerika yarashe indi bomba atomike ku mujyi wa nagasaki nayo ihitana abantu ibihumbi mirongo irindwi mu gihe gito cyane izi bomba atomike zatumye ubuyapani bushyira intwaro hasi burundu n'intambara ya kabiri y'isi yose ihita irangira ityo bomba atomike yavuye ku gitekerezo cy'icyamamare albert einstein mu ibaruwa yandikiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika w'icyo gihe franklin delano roosevelt mu kwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda amusaba gutera inkunga umushinga w'ubushakashatsi waje kubyara rero bomba atomike mu magambo make cyane tugiye kurebera hamwe uko bomba atomike yavutse ikaze mu kiganiro amerikana albert einstein yavukiye mu budage mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi n'icyenda mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe yabonye igihembo cyitiriwe nobel mu by'ubugenge fizike mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda einstein yigishaga muri kaminuza princeton university yo muri leta zunze ubumwe za amerika niwe muhanga wari uzwi cyane wahunze ingoma y'abanazi mu budage mbere y'intambara ya kabiri y'isi yose mu ibaruwa yandikiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika franklin roosevelt yaravuze ati abahanga bamaze kuvumbura ko bashobora gukora intwaro ya kirimbuzi itarabaho na rimwe intwaro ishobora guhanagura umujyi wose ku isi umwe mu bo einstein yavugaga ni bernard feld waje kuba umwe mu bahanga b'imena cyane muri physics cyangwa se physique mu bugenge nyine kuko icyo gihe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda feld yari akiri umunyeshuri urimo urangiza kaminuza dore uko yasobanuriye ijwi rya amerika iby'ibaruwa ya porofeseri albert einstein He suggested that the president might arrange to have them get bernard feld aragira ati einstein yasabaga perezida wa leta zunze ubumwe za amerika udufaranga duke kugira ngo we n'abo bari bafatanije bashobore kurangiza ubushakashatsi bwabo abo bamufashaga bari porofeseri enrico fermi wakomokaga mu butaliyani na porofeseri leo silard wakomokaga mu gihugu cya hongiriya jewe uruhare rwanjye muri ubwo bushakashatsi ni uko ari igihe wari ushinzwe mudasobwa orudinatori cyangwa se kompiyuta ya porofeseri silard namukoreraga imibare yose kuri ubwo bushakashatsi n'iyo mashini icyo gihe cyari ikimashini kinini cya santimetero mirongo itanu ariko niyo yari mudasobwa igezweho ijwi rya amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe gishize no mu gihe tugezemo usibye gusaba amafaranga yo gutera inkunga ubushakashatsi barimo albert einstein yasabaga guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika no gushaka aho yakura ubutare bwa uranium bwakoreshejwe mu bushakashatsi bwe n'abo bari bafatanije amaze kubona ibaruwa ya porofeseri einstein perezida roosevelt yashyizeho akanama k'abahanga na ba enjeniyeri abaha inshingano yo kwiga uburyo bwose leta zunze ubumwe za amerika yakora bombe atomike bamaze kumushyikiriza imyanzuro yabo perezida roosevelt yashyizeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kabiri umushinga w'ibanga rikomeye cyane wo gukora nyine iyo bombe atomike uwo mushinga witwaga manhattan project niwo rero wavuyemo bombe atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirimbi
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
imikangara y'imboneza z'abanyafurika bashika ku majana atanu bari mu rugendo hano i washington dc kubonana na perezida barack obama n'abandi banyamerika bateye intambwe zikomeye mu mwuga wo kwikorera utwabo abategetsi muri leta n'abayobozi muri sosiyete sivile urwo rugendo rw'iminsi itatu kuva itariki zitatu kugeza ku itariki ya gatanu z'uku kwezi k'umunani ruzoba rudasanzwe mu manama zo kwitabwa n'izo mboneza hazoshikirizwa cyane imigambi amerika ifise kuri afurika n'imigambi yiyemeje gukorana n'abanyafurika mu byerekeye demokarasi ibijyanye n'intwaro no mu gukemura ibibazo bihanze abantu bose ku isi gukomeza imigenderanire n'ibihugu bya afurika ni imwe mu migambi leta ya amerika ishimika ko cyane mu migambi yayo yerekeye imigenderanire n'amahanga perezida barack obama yarerekanye yuko imigenderanire ya amerika na afurika ayiha agaciro kanini aho yafata urugendo aja mu gihugu cya ghana agifata ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda iryo huriro ry'iminsi itatu hano i washington dc izo mboneza ziriko ziragirana n'umukuru w'igihugu ribaye nyuma y'indwi zitandatu z'inyigisho n'imyimenyerezo yahawe iyo mikangara amajana atanu mu mashuri ya kaminuza mirongo ibiri ari mu bice bitandukanye bya leta zunze ubumwe za amerika muri porogaramu yitiriwe mandela washington fellowship iryo huriro rigizwe n'inama nyamukuru aho perezida barack obama amaze kubonana n'abo banyeshuri bose hakazokurikizwa n'ayandi manama azohuza abo banyeshuri n'abashingamateka kumwe n'ayandi manama arimwo abayobozi b'amashyirahamwe abayobozi b'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ayategamiye amaleta gukomeza ubucuti hagati ya amerika n'iyo mikandida nkangara bifasha gukomeza ubucuti bwa amerika na afurika cyane cyane ku bintu bempi bahuriza ko birafasha kandi mu gukomeza imigambi afurika na amerika izokorana muri kazoza ikanakomeza ubucuti hagati y'abanyamerika n'abanyafurika kugira bempi bashike kuri kazoza keza
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aloyizi bigirimana agarutse hano muri studio agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
mu itangazo yasohowe kuri uyu wa kabiri inama igejwe umutekano w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iramagana yivuye inyuma y'iyicwa rya liyetena generale adolphe nshimirimana ryabaye itariki zibiri ukwezi k'umunani uyu mwaka hamwe n'iraswa rya petero karaveri mbonimpa ryakurikiye itariki zitatu ku kwezi nyine uyu mwaka iyo nama ihamagarira leta y'u Burundi tutibagiye abanyepolitike bose b'i Burundi gusubira mu biganiro bya bose badatevye Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko amakungu akwiye kwitegura kurondera umuti mu kibazo ca Sudani y'ubumanuko mu gihe abategetsi b'ico gihugu basanzwe batarabana ryiza batoba barashika ku masezerano y'amahoro ku itariki cumi n'indwi ukwezi kwa munani uyu mwaka itariki bihaye kuzoba bagize icyo bashikako tukivuga kuri uwo mubonano wa perezida obama na ban kimune umunyamabanga mukuru wa oni yashimiye perezida obama kuba ari umutegetsi afise imbono n'ibyiyumviro byiza bya kazoza n'ubutwari mu gihe perezida obama yashikiriza umuti w'ingene leta z'ubumwe za amerika yohagarika kubangamira ibidukikije perezida obama ati kubangamira ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ni ibibazo bikomeye cyane bihanze isi muri iki gihe umumiliyardere yikorera utwiwe wo mu mugambwe w'abarepublike azwi ku izina rya donald trump niwe aza ku isonga ry'abakandida cumi bariko baraharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika muri uwo mugambi w'abarepubulike mu matora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo bakandida cumi nibo bazoshikiriza imigambi yabo abanyamerika bo muri uwo mugambwe w'abarepubulike kuri uyu wa kane imbere y'amatora ya mbere ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri amatora azogena uzoserukira uwo mugambwe mu ihiganwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abasirikare ba yemen bashikiye umukuru w'igihugu na leta basubiye kwigarurira akarere ka gisirikare ka al anade kari mu bumanuko bwa yemen kuri wa kabiri ako karere kari mu minwe y'abarobere b'abahuti abo baroberi b'abahuti bari bafashe ako karere mu kwezi kwa gatatu guheze
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu muri uyu mwanya mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika iri ni radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe nanje fidel niyo ngabo mu kiganiro muri sanga eh, turaza kuvuga ku cuka kibi kibandanya kwiyongera bikomeye mu burundi haravugwa ko mu ijoro ryaraye haraye harumvikana amasasi mu gisagara ca bujumbura havugwa ko ubwoba ari bwinshi cyane mu gihugu mu kiganiro muri sanga rero ku ijwi ry'amerika abatumire bacu dufise ni jean marie ngendahayo yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'uburundi turi kumwe kandi na muhozi innocent ayoboye ishyirahamwe rijejwe akarangamutima k'itangazamakuru mu burundi Eh, turi kumwe kandi na nduwimana aime pascal ayoboye aserukira ishyirahamwe ry'ibikorwa eh, kinyafurika eh, vy'impuhwe eh, ministère africain de compassion mu gihe rero icuka kibi kibandanya kwiyongera cyane bikomeye mu burundi mwoba mubona gute uko ibintu bimeze muri iki gihe mu gihugu eh, dutangurire kuri eh, jean marie ngendahayo nimvira yuko eh, twari tumaze amezi ashika atatu ibintu bimeze bimeze nabi kuva eh, abantu biyamiriza ya ma- yo gusubira yo kubandanya atwara igihugu ca bwa- bwa petero nkurunziza bikurikirwa na na- ya kudeta yananirwa n'ibindi byose mwabonye bi- byagiye biraba harabaye ibintu byinshi bibi cyane mu gihugu abantu barapfa abantu benshi barahunga abandi barapfungwa reka ibintu biramera nabi cyane ariko ubu ubu igishasha turiko turabona twari tumaze imi- imyaka wanavuga tutabona mu gihugu ni bitanguye kuza har- haraboneka ubwicanyi n'ihohoterwa ry'abantu baserukira abandi mu tuvuge abantu ba- ba- ba- batwara eh, mu mu nzego zitari nkeya akaba ari aba- ari- ari abo abajurnaliste nk'abo ba- ba muhozi canke ab- abari mu ma mu mashyirahamwe atagwanira leta nka kujya kwa pekave canke ni- nu- nu- n'urupfu rwa eh, adolphe general adolphe mwabonekwa mungu ibyo nibyo bishasha tubona bituma abantu bagira ubwoba cane aha mu gihugu hariho ubwoba budasanzwe Eh, eh, namwe muhozi innocent mubona ibintu bimeze gute mubibona gute uko ibintu vyifashe mu gihugu mu- muri iki gihe ibintu byifashe nabi cyane byifashe nabi cyane nk'uko eh, umushikiranganji ngendaye yaje kubivuga Eh, kandi igiteye agahinda ni uko ibiriko biraba byose mu gihugu abantu bamaze amezi n'amezi basemerera ati ibintu bihava bimera gutya bihava bimera gutya ariko ukamenga ntawe uriko aratwumviriza iyi kawo turiko turajyamo kuko ni kawo kuko mu gihe usanga nko mu gisagara cya bujumbura biboneka neza ubu ko mu makarati hafi yose hari inkoho nyinshi ubu si imbonerakure zonyine zicitwa ko zifise ibirwanisho n'abatari imbonerakure b'abasivile biraboneka ko hari abafise ibirwanisho E, mu gihe ufise abantu banyuruzwa iminsi yose abantu bakicwa iminsi yose hakaba ubusho buvugwa bwoba buriho butazwi mu mategeko y'igihugu ugasanga hari impunzi zingana uko zingana ba- a- a- baba ari abantu basanzwe baba ari abantu babitwa ko bafise- bari bafise ibyicaro mu gihugu cyangwa bari basanzwe bazwi igihugu cyagiye muri kawe iminsi yose abantu menga bariko barahigana General Adolphe Rayi yishwe ku munsi wa w'Imana Eh, Bonima ejo baramurashe uno munsi uyu mukoloneli yarashwe naho babona bangona bangona bangona basuma ngo bariko barakurikiranwa biraboneka neza ko igihugu kiriko kiraje baheje kutubwira mu kanya ko urongoye uwo barongoye umuganga wa sende defide muri kanyosha ngo ashobora kuba yishwe nawe sinzi ko ari ibihuha bivugwa ni bwinshi jewe uno munsi nabwiwe gatatu abantu bambajije gatatu ko napfuye Eh, nti- ntitukiri mu gihugu kirimo leta kirimo inzego menga twagiye mu ishamba umwe wese ategereza kwimenya rero menga no ibintu turiko turajyamo birarenze urugero birarenze urugero leta y'u Burundi irakeneye gufashwa kugabu- kugarura ibintu mu buryo abarundi barakeneye gufashwa ko ibintu bigarura mu bur- bigaruka mu buryo hatarapfa abantu benshi kuruta ngaho kuko biriko biragenda tubibona iminsi iri imbere isa nabi cyane iyo turimo deja isanzwe isa imeze nabi ibiri kwiraza yoyo umuntu arabona ko ibara gikorerwa mu gihugu Eh, namwe nduwimana aime pascal mubibona gute Eh, nk'uko abo bavandimwe babibabwiye twebwe twabanza no guhoza iyi iyi miryango oh, y'abapfushije abantu kuko eh, birababaje cyane Eh, nk'uko na muhoza avuze ati ubu birateye ubwoba Ah, ni ukuvuga ko ngo muri zino ndwi zibiri eh, turabona ko hariho ubwicanyi umenga burateye ubwoba cyane eh, mwarumvise ko hariho abantu nka babiri bamwirirare bava no mu mugambi utwara wa mdd fdd bishwe mwarumvise ko hariho n'imbonerakure yo ku musaga iri no mu mugambi wa cdd fdd yishwe Eh, mwarumvise ibya generale Ad- A- A- adolphe kuwamungu ubu naho kandi tu- turarose inkuru ivuga yuko utwara uwo mugambi wo mu kanyosha yuko ngo yoba yishwe hanyuma ugaca ushyira ko ibyambo n'inka Eh, turabona yuko eh, umuntu atabirabiye hafi turabona yuko eh, bamwe batangaza ya ntambara bakavuga bati byanka byakunda turakoresha inguvu Eh, turabona yuko by'ukuri nk'uko na muhoza avuze ko le- na leta ko yoba ha- yobirabira hafi ikaraba ko turabona ko ubu turabona by'ukuri ko bitameze neza turabona ko ari umugambi mbere udasanzwe kandi mbona ko ugamije no- no kwica abantu eh, baba abategetsi ba- baba eh, mu ba- mu batwara inzego kanaka turabona ko bitoroshe Eh, murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, ikiganiro giha ijambo abatwumviriza eh, muri sanga ku ijwi ry'amerika aho turi kumwe na jean marie ngendahawe yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire eh, y'u Burundi n'amakungu turi kumwe na muhozi innocent ayoboye ishyirahamwe rijejwe akarangamutima k'itangazamakuru mu burundi na nduwimana aime pascal ah, serukira ishyirahamwe ry'ibikorwa ah, kinyafurika ah, by'impuhwe umuntu yitegereje eh, kubera ibinyamakuru byigenga byugawe hari urwo rukurukuru ariko ubu rwafashe icyo kibanza aho umuntu atamenya ibivugwa by'ukuri ibyabaye n'ibitabaye ibyabaye uko byabaye cyangwa uko bitabaye uko kutabaho kw'ibinyamakuru mwibaza ko bi- binako- bibandanya ahubwo byongereza n'ubwo bwoba bw'abantu eh, basanganywe kubera ibiriko biraba mu burundi utangure kuri jean marie ngendahaye Eh, mu- murakoze kumpa ijambo icyo ndashaka gushimikira kuri uno munsi si ku byerekeye eh, ibyamakuru bisanzwe bya misi yose ndashaka kugaruka ku kintu kimwe gikomeye cyane guti ni ikihe murabona umuntu witwa pierre kazayimbo n'inka yararashwe ejo ubu akaba ariko aravurwa kandi murabona yuko umuntu yarashwe afise ama- ya- yaronse amasoro abiri mu mutwe atari ibintu byoroshe kuva ejo rero amakungu ariko aragaragaza uko ashoboye kose kugira ngo bamu- bamwivure bamujane kumuvuza mu bitaro bishobora kumuvura neza aho mu mahanga hafi y'u- hafi cyangwa kure y'u- y'uburundi sindabizi ariko amatwi ansubira eh, ubutegetsi buri ko bura- burisamaza baravuga ngo ngo uyu muntu ngo arafise ngo amadosiye ibyo bintu ni ukuri ndashaka kubisaba kandi nkabisaba abarundi bose ibintu by'abanyamahanga gusa murabona ko atamaraziro dufite tubivuge tubisubire kaveri mbonimpa agende kuvugwa mu maguru masha kubera yuko yoramuka abaye ikintu ngaha ko bari kumuhohosha kandi kuba ari ukwerekana yuko umengo kaveri yoba yishwe n'uko yoba ari mu mu bo- mu baba baga- bagandaguye adolphe nshimiyimana kiragira kikagiririzwa n'umunyororo aragwara akava mu bunyororo akaza ku mpimba cyangwa ahandi akagenda kuvugwa mu bitaro nta gishobora rero gutuma kaveri kubera ibyo bamu- basa n'abamwagiriza atanu mwarabyemeza byobuze yuko afata indege akagenda kwivuza hari n'ibyo mwagiriza akageza ku- kubyitaba akomeye ntawe utazi ubugabo bwa kaveri ntabwo ari umuntu ashobora kugira ngo azokine kugaruka bikenewe cyane hageze none ni uko birasabye ari abo bose bavuga ngo ba- ngo bakorera imana ari n'abandi mura- murazi neza yuko mu bantu bakorera imana atawurusha kaveri mu buryo akorera abantu yivuye inyuma ibyo n'umutaga ntihagire iki- ikimushikira petero karaveri mbonimpa yari umuntu ashobora kuba kuronka yapfi bita pri nobel de la pe muri isi yose atari n'uburundi tutazi ku- kumenya abantu bakuru baturi imbere nk'umuntu nka pierre karaveri mbonimpa abandi barabizi yoduca mu myenye- mu myenye y'intoki byoba biteye isoni byoba ari ibintu tutofuye n'amatwi eh, tutosubira kubyibagirana gatoya nicyo basabye rero abarundi bose kugira ngo babwire abategetsi bacu bareke kaveri aje kwivuza murakoze murakoze Eh, nawe muhozi innocent ku ku byerekeye ibyo bihuha ubu byafashe eh, urugero rurengeye umuntu arabye ibinyamakuru byugawe n'ikihe co cokorwa kugira abantu basanganye ubu bwoba ntibutere bwiyongera bwongerejwe n'ivyo bihuha reka mbanze mvuga akantu gatoya ku bya karaveri mbonima mbonima ni umuhezagiro kuri kino gihugu kuko yaratabaye aba bari ku butegetsi uno munsi aratabara abantu bose abazi n'abatazi uyu muntu ntagire icyo aba muri kino gihugu ntagire icyo atubana ibara ryamaze kugwa kubona aterwa akaraswa eh, bi- bi- biboneka neza yuko ha- ha- habaye kudashaka kumukingira icyo ni icya mbere mbonima ntagire icyo aba ko mbonima ntagira icyo aba biza kongereza ibibazo abayoboye iki gihugu basanzwe bafise n'igihugu gisanzwe gifise inkurikizi zabyo mbona umenga hari abatabona izo arizo ntibirinde bishika hiyo kuko nta gituma mbona impa atajya kuvurwa nta gituma ntibyumvikana ko abanyamahanga aribo bahaguruka bagakoma induru bakagerageza gusubira mwaho umenga mu burundi nta murundi agishobora gutabara uwundi murundi leta yacu iri hehe polisi yacu iri hehe igisirikare cyacu kiri hehe nibatabara abarundi nibatabara uburundi ibintu bisubire mu buryo ubutungane bukore polisi ikore igire iteka yubahwe ariko ari iteka yihaye icyo ni icya mbere icy'ibihuha biri mu gihugu ibyo ni byo bishika iyo atakumenyesha amakuru kwigenga abantu bizeye ko kiriho mu gihugu kandi si n'iby'ibihuha gusa kuko birya bimenyesha amakuru ariyo maradiyo yugawe n'amaradiyo yatabara abantu kuko nk'umuntu yanyurujwe bene we bakavuga ati umuntu w'iwacu yanyurijwe yanyurijwe hariya uko kuvugwa no kurondera no kubaza muri polisi n'ahandi byatuma abantu benshi bakira bakira uno munsi hanyuruzwa abantu iminsi yose hatotezwa abantu iminsi yose hicwa abantu iminsi yose abantu ntibakimenya umuntu ikiziga cy'umuntu kiraba kwibarabara iminsi itatu abantu babona adiminisitirasiyo umuntu akajya kwibarabara iminsi itatu yapfuye ari ikiziga ari mu ikaritsiye hakabura ikintu gisemerera umuntu arapfa akaba- akaba- akamara amasaha n'amasaha muri kanivo abantu batazi uwo ari we bene we batazi uwo ari we abantu bakadisiparesa ibyo bintu byose biza kwiyongera mu mu mubabaro mu mabi ariko araba kubera kutagira ibimenyeshamakuru byigenga bisemerera bibwira leta ati tabara hariya raba hariya gira gutya gutya mugabo icyo nacyo ntikidutangaze aho aho byarinda bishika ko ibyo bimenyekuru byugarwa ni uko na- n'ayandi mateka y'abarundi yari yamaze gutotezwa kuko ingingo nk'izo zirinze zifatwa nuko hari n'ibindi byinshi biba byamaze kononekara mu bindi bisata nicyo gituma twe tuvuga tuti nyabuna nyabuna leta y'u Burundi nifashwe kugarura ibintu mu buryo kuko ibiriko biraba ni bibi ku bayoboye igihugu ni bibi ku barundi bayobowe kandi ejo bizotubana birebire ku buryo atawuzoba gishobora kubigarura uno munsi ni hagira ibikorwa bishoboka byose n'aka karere na afurika n'amakungu abarundi leta yicarane nabo batumvikana bicare baganire n'abarundi bose ni bene wacu aba ariko barapfa amaraso ariko arasesekana y'abarundi bene wacu nshimira imana n'umurundi mwene wacu amaraso yiwe n'amaraso y'umurundi asesetse afise abana afise umuryango abo ni bene wacu n'abana bacu aba bandi bose bariko baratotezwa bariko barapfa bariko barahangayika ni bene wacu n'amaraso yacu ariko araseseka kubera iki Eh, namwe nduwimana aime pascal aho muhavuga iki Eh, murantunga jewe ndi umuntu nkunda ah, no kuvugisha ukuri eh, kandi twikakuza turabwira abantu ibintu bitumvikana Ah, ndiko ndaraba urupfu rwa generale adolphe eh, nkaraba n'iraswa rya mbonimpa claver ejo Eh, twebwe two- twobishyiramo ahantu umuntu akwiye no kwiyumvira yuko harimo ibintu by'inkinamico cyangwa ko harimo ibintu eh, byo kudigisha abantu canke eh, byo gutanga ibintu by'ubute byo guhenda abantu kuko eh, agandaguwe generale kuwa mungu mu gitondo saa mbiri eh, ntihaciye akanya tutumvise ku mugoroba yuko ngo na craveri ngo yarashwe byerekana yuko umengo hariho ukuntu abantu ba- batangura no kubika umuntu hataragera eh, ku buryo je niyumvira yuko ibi bintu tu- turiko turabikinako turiko turafinatako mugabo burya hariho abantu eh, usanga bashobora kuba incungu z'abandi ivyo batabizi sinumva umuntu atangura no kubika umuntu ngo yapfuye atararaswa je nkaca mbona ko amatohoza ko yokora cyane mbere aka eh, akanakora cyane kuko turabidace bimushikira ejo turabona yuko bino bintu birimo ibintu by'inzinguzingu hanyuma ikijyanye nacyo no kumenyesha amakuru ku bihuha eh, ndibaza yuko jewe ndi umuntu nkunda amaradiyo mbere ndi umuntu rino shyirahamwe ryacu eh, ryakoranye n'aba- n'abanyamakuru cyane rwose mbere n'iya inosi rimwo eh, baraduhaye ijambo mugabo eh, ntaworeka no kuvuga yuko ibi bihe twaciyemwo aya maradiyo nayo nyine yoba atabyifashemo neza ah, eh, mu kutabyitwaramo neza mu inkuru zinahushanye eh, ninaronka akanya namuhoza ngira ngo arambwira eh, ndamuha nk'ama ibintu nka bimwe bimwe eh, byatumye abarundi baduragizwa nabo reka mbe ndagegetse ngaho Eh, turabigaruka ko mu kanya eh, muri kumubiza radio ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga eh, giha ijambo abatwumviriza Ah, kuri telefone eh, turafise umwe mu badukurikirana onesifo irankunda onesifo irankunda muranyuva ubwo turakumva cyane murafise ikibazo mubaza abatumire eh, canke icumviro mushikiriza eh, mikoro ni rwanyu yewe mfise icyiyumviro ku bijyanye n'iki gihugu cyacu eh, muduge ku ijambo Eh, ni ukuvuga ni ukuvuga jewe nk'umunyagihugu mutoya ndiko ndaraba ibiriko birabera mu burundi mbona ko ari ibintu bidasanzwe kandi bifise akantu gato cyane hamwe bugakuraho byoca bihera umuntu ariko araba muri iki gihe turimo ubu ijoro ntirica amahoro ntiduhurira abenshi baryama ku mutaga ariko ukiyumvira none ni kubera iki mu ijoro hararavuga imboho hararavuga amasasu eka ubwo bukaba bwinshi ikindi hariho amakungu twebwe iki kibazo dufite mu burundi kimaze igihe kinini erega abantu babiri ko baragwana ntibushobora kwibanguranya nibarabe ukuntu batotererana uburundi bababe hagati kuko raba ibyabaye kwa mungu eh, umushingahe w'ijunja n'ijambo benshi bari bubaha twari twubaha ukuntu yaguye mu mutego tutazi niwajuba kandi atamuntu yari awiteze ko ushikira umutama nk'ujya raba umutama wo kuva kera yaserukiye uburundi nicyo yaraye ahatswe kavembo nyuma none umuntu ariko araraba ko batanguye kuza barakubitana bajya bo hejuru bicana twebwe abarundi naho bato bato wumva hasigaye iki si uko basigaye gusanganya twasaba rero amakungu atube hagati nimba abona ari cyo akwiye gufasha nimba abona ati turakwiye gufata inkingo afata inkingo hakiri kare none Eh.
haza harapfa umwe umwe babiri umwe umwe none Muyace ku mayange.
gutabara ryari kandi burundi buzaba bwa- bwamaze guhera Okay. Icyo ni icyiyumviro cyanyu eh, mu- mushikirije yari Onesfor eh, Irankunda. Eh, Tugaruke ku bashitsi ku batumire bacu. Ah, Nduwimana Aime Pascal mwariko muravuga ko amaradiyo yigenga hari ivyo atoba yakoze neza ko mwashaka no kubibaza eh, Innocent Muhozi mwoshobora kuvuga neza ibyo atakoze neza.
Ah, twebwe eh, ikicuka cabaye eh, bino bintu byari byarateguwe kera ibintu byo kujuragiza abantu eh, mbere ndetse eh, n'amaradiyo kabisa yari afise ubwigenge bwiza kandi akavuga neza Eh, mu- mugabo murazi yuko oh, hatanguye ivyo muri kiriba ondesi baravuga ko hariho imigwi igwana yuko hoba harimo ngo imbonerakure eh, twebwe ah, turagira amatohoza tukabisikiriza mugabo bakavuga ikintu n'igihushane cyabo ndetse mbere bagatumaho eh, n'abanyamakuru ngo babitohoza bakatuzanira ibintu mugabo uyu mwaka uheze ugomba kurangira tubona birahinduye isura tubona haje abatera abarundi munsi y'ibitoke eh, twebwe turibaza tuti none aya ni ya makuru twavuga ko hari imbonerakure ziri muri ondesi ni nazo zaje kwitera zaje kwica abantu ni nazo zishwe n'abasirikare kandi batubwira yuko ngo abajeje umutekano ngo nibo ngo babifisemo ngo uruhara ibyo bihavuye hazi ibya ba rukoti ibyo bihavuye hazi ibya nyanzarake ngo ngo ibigwanisho byatanzwe ayo ni amakuru twebwe twavuga tuti nyabuna bitohoze harazi ibya jenoside harazi ibya- iby'abimba ibinogo mu- mu kirundo ngo bazohambamwo abatutsi umupadiri waho aranabisigura ntawabeshuje ntawavuze ibyo ari byo Eh.
ubu noneho turumva yuko eh, hatanguye inkoho bakavuga ko ari imbonera kure ko ari leta itanga bino bigwanisho muri atwo habaye na kudeta i- ikarata Eh, eh.
igaca ku maradiyo nyene ya ba muhozi Rek- ntibabwiye bati rek- ntitwazitondeye neza Eh.
rero nashaka mbaze gatoya eh, un- untunge mbaze na na na nosa Eh, mubaze.
Murazi yuko na kudeta uwitegura eh, abanza agafata iradiyo nkuru byogendane nka radiyo pirive yuko uwohiri ku butegetsi abanza akihwabira akaronka ikibanza no ku maradiyo nkamwe nayo onye atafashe iy'igihugu ube uvuga ko wigenga ugatanga icyo kibanza cyo kuvugira kw'inkuru yo guhirika ubutegetsi kandi byari binabaye Eh.
leta yatowe itaraheza Reka bishure.
ikiringo cayo ukavyemera ukavyemera utwara iradiyo inigenga Mumu- utabishigikiye mumuhe umwanya abishyure ibivuga ku maradiyo yigenga n'ibyo ayo maradiyo yoba yemera ibyo tuvuza icya mbere si ukuvuga ko tuba tubishigikiye cyangwa tuba tubyemeye haba namba ndakunda kwibutsa abantu bari ku butegetsi uno munsi ejo hahise bakiri mu ishyamba ibyumviro byabo babishyikiriza hehe ibyo bakora babishyikiriza hehe kuri ayo maradiyo yigenga nyine kandi si ukuvuga ko ayo maradiyo bari bayashigikiye kuko benshi muri abo imiryango yabo yicwa nabo nyine barwanya ubutegetsi icyo gihe si ukuvuga bakora akazi kabo Iki- ikibaye kiravugwa ukivuze si ukuvuga ko ugishimikiye si ukuvuga ko ucemera nicyo kimwe na biriya bya kudeta kandi ikindi cya kabiri njye nibaza yuko ngo yavuze ibintu byinshi cyane ku buryo ntoronkaho ndabihera kugira ngo ndabyishure twe twamye tuvuga tuti ikintu mubona twavuze atari icyo nimutwereke ko atari icyo tukibeshuze mugabe ibi- urwo rukurikirane rw'ibintu byose yagiye aravuga mu gihugu ntabishi ikosa ntabishiraho ritari ikibazo dufite muri iki gihugu mu gihe inzego z'igihugu zitakiri credibile zitizewe utagira ngo urafise ubutungane wizera utagira ngo urafise polisi wizera abantu babona polisi bagahunga abantu bab- umuntu- umuntu ajya gufungwa akavuga ati nta kundi nagiye gu- gucirwa urwa pirato mu gihe inzego z'igihugu zitaki- zidatandukanye ubutungane ngo bwigenge pararema ngo ikore akazi kayo leta ikora ibyayo polisi ikora ikore- ikurikije amategeko ibi turi ko turabamo mu burundi ibyo bibazo byose yagiye atondeka nizo nkurikizi z'ibyo ntiducurike ibintu inzego zidakora ntawe ushobora kuzisubirira abamenyeshamakuru si bo bazokosora ngo basubize mu buryo ibitariko birakorwa n'ubutungane ibitariko birakorwa na polisi ibitariko birakorwa na pararema ibitariko birakorwa na leta twari tuvuga ibiri mu gihugu hashobora kubamwo ibitari byo bikerekanwa ko atari byo umuntu agakosora mu gihe byabonetse uko mugabo ntibibaze ngo ngo amaradiyo none amaradiyo ntiyugawe ibi- a- amabi ariko aba muri kino gihugu angana gute kandi nibutse yuko amaradiyo yugawe mu gihugu indwi zibiri zirenga imbere y'iyo kudeta bavuga ndetse turabyibuka ibyo bintu ibibazo rero ntitubishyiraho bitari bigume ku murongo wabyo leta ubutungane polisi guverinoma parlema zidakoze ibikorwa byayo igihugu kiba kigiye se abamenyeshamakuru babigarura Eh, tubandanye mu kiganiro gihijambo abatwumviriza kuri radiyo ijwi ry'amerika ku telefone turafise uwundi mu bakurikirana ibiganiro byacu elias elias eh, muranyuva Eh, ndakumva neza mufise ikibazo canke icyiyumviro eh, ijambo rigwanyu Eh, nari mfise iciyumviro Eh, muduge kwijambo.
Mwa- mbanje kuramutsa nabo batumire mwatumiye ndaramukije cyane ino samuhozi ndaramukije n'uwo wundi mwatumiye tuvuga ku ijambo hanyuma icyiyumviro nari mfise nagomba mumbarize uwo wundi mutumire ari kumwe na ino samuhozi mumbarize du- utime ko bumva muvuga ko iraswa rya mbona impa yoba ari u- ari ukwitoza iyo nzo canke ari kundi kuntu nagomba mumbarize ko yotubwira yuko mbona impa yoba yarashwe nabo bari kumwe canke ko ko amatoza ataraba ko yovuga abo baba barashe mbona impa hanyuma ndatera ivyatsi kandi iraswa rya mbona impa nkatera ivyatsi n'iraswa rya Adolphe ko umuntu wese yapfuye birababaza abarundi bikatubabaza twese nkaba nagomba rero mumumbarize cyane uwo mutumire nkaba nasa nari nsaba yuko bodufasha leta ikadufasha mbona imana yagira icyaba kuko na- nariko ndumva abatumire babivuga ko baba bariko baramwankira ko yoja hanze kuyivuza Eh, murakoze Eh, eh, nduwimana eme pascal ura- mwo kwishyura kuri ico kibazo twebwe eh, ntawavuze yuko ngo turatoza abamurashe eh, mugabo twebwe twavuze tuti kuva kuwa mungu batangarije yuko na generari amaze kwicwa mu masizeri mu madidirite twatanguye kumva abantu eh, banavuga yuko ngo bagize ishavu ngo ngo abakunzi ngo ba adolfe ngo bacabita ngo kraveri byerekana yuko aha hanya mwa kino gihugu cyacu eh, turafise ingene abantu bazi gutegura ibintu by'amarobingi akomeye cyane mbere ugasanga bagatanga n'amasakrifise eh, ku- abateguye bino bintu maze kumva abari muri za etiyopi bakavuga mbere yuko ngo eh, n'inzira ngo y'ingwano ngo y'inguvu kwitosigara inyuma ntaco tuma umuntu yafashe ikintu cyo kwica abantu cyo gusenya inzego arafise abantu atanga ko incungu Ib- ibyo sinovyemeza mugabo nuko bamuritse kuba mungu ata- atararaswa ejo aho wene niho umuntu wese ashobora no kugira amakenga akavuga ati uyu mukino umeze ne wo kubika umuntu atarapfa kandi bwaca bakabisika ko agahakwa aha niho umuntu akwiye no gutohoza cyane akaraba abarundi ba- barafite ibintu by'amayeri menshi cyane kandi barageze ku rundi rwego rw'ibintu by'ikibi bikomeye cyane sino twebwe turamwubaha ni umu- ni umutamu umuntu akunda mugabo twebwe turamuhana tukamubwira tuti arabe neza ko aba bantu bari kumwe aba bamuvugira bakamukomera induru ko bamukunda by'ukuri neza ko ko atari ukumutanga kome nka sacrifice naho nyeje numva ko novuga murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga abanyamahanga eh, n'inzego mpuzamakungu nk'ishyirahamwe eh, onu ishyirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'uburayi reka no mu karere ka afurika umuryango w'ibihugu eh, byo muri afurika biriko bisemerera bivuga ko ukuntu ibintu vyifashe muri iki gihe mu burundi eh, bibandanije ko bishobora kuvamwo n'ingwano ikomeye abantu ataco bazira bagatikira bene burundi abo banyamahanga bariko barasemerera mugabo abarundi vyega ukamengo nta ayo majwi yo kubona ko ibintu biriko birayanzara yoseruka aka- akagira icyo akoze kugira ibintu ntibiyanzare kuko ni uburundi bwose bwaba butakaje jean marie ngendahayo mubivuga ku iki ayo mahanga asemerera i- ibintu iyo bimaze kuba birayanzara ayo mahanga ukabona nta kintu yakoze agaseruka mu nyuma nk'uko vyibonekeje nko mu rwanda mu mirongo icenda na kane mubivuga ku iki ashaka kubanza kuvuga ni kuri icyo cyiyumviro ubu yitwa remera avuze ngo uby'indamico hajya iyo habaye ikintu hamenye icyo ubanza kuraba ubifitiye inyungu mbega mubaze ninde afite inyungu yo kugira ngo agirire nabi umuntu nka mbonina aba bantu birirwa baratotezwa baba bamwirukira kugira ngo babafashe kugira ngo bakuze mu munyororo kugira ngo bakuze mu munyororo abene wabo bashiki babo am- amashuti yabo abo nibo wiyumva yuko aribo bashobora kugira ngo baze kumwica ngo bariko baragwagira sacrifice abashaka kumwica na banka ico avuga ico abika ico yama avuga ibintu vyose ati- avuga ati turabasabye reka guhohote ba- abarundi mujyanye mu minyororo aba bantu bari mu minyororo ntibafise dosiye zikwiye muradutunga uh, uh, turamutakaje ku murongo jean marie ngendahayo ariko araza kugaruka uh, mu kanya uh, mu buhinga bw'ivyuma baraza kugerageza gusubira kumuhamagara uh, muri uyu mwanya reka tuze kumwe mu batwumviriza eugene eugene muratwumva yego ndabumva ndaramukije ahakwira ibya amerika ndetse n'abatumire bose mufise ikibazo mubaza canke iciyumviro mushikiriza yego yego ndabanje guhoza umuryango wa nyakwigendera intwari y'igihugu yitanze kuva ku rugamba gushika aho ashika ku gihugu uko atako atagize mu kugarukira igihugu nyakwigendera liyetona generali nshimirimana adolphe ndabaza uyu muryango wabuze ndetse na twebwe twabuze kuko twabuze intwaro nkavuga ati imana imwakire ariko hapfuye adolphe ba adolphe barasigaye hama iyo nanze nagwa muhanga kuvuga nko guhugura urupfu rwa rwa pire karavire mbonimpa yarashwe ntiyapfuye si urupfu ok yararasiye yarakomeretse bishatse kuvuga ko ari ibintu biteye amatengatane kuko irapfa ryiwe ryatangiye kuvugwa mu ma saa tatu z'agatondo bavuga ngo ngo yarashwe yishwe barabikwiragiza bica biba bica biba mu ma cumi na zimwe mwama tatu na zibiri ukavuga ati none abo bantu baramenye ko yapfuye gute ibyo biteye amatenga rero yuko yoba yishwe nabi wa yoba yasazihishwa nabi wabo nkavuga ati abo muraba biwabo muze mushaka rero.
kuvuga bande ashatse kuvuga ashatse kuvuga yani njye numva ko ari opozisiyo kuko abantu batangiye byandika kuri interineti mu ma saa tatu zo mu gatondo urabona ko byabaye saa kumi na zibiri uyu munsi ubwicaye ku buraba nabyo batanga- baza- batangaje ko bazakoresha imvugo mu bwicanyi byagaragaye neza baba mu gatondo haraswe umuntu haraswe umu- umu- umuntu kuri ku- umu- umu- umu- umusirikare haraswe birahitwa hatasi birahitwa utwara umugambwe snb fdd eh, mu kanyoshi ibyo bikurikirana ku igendera generadora ariko nibaza ko ari agasotoro bashaka gusotora leta biriyo bagenda baka- ariko no- bakabika nobabwira amakuru, nta bakabika bimenyetso ibintu- nta bimenyetso by'ukuri mufise byo ku- kwagiriza opposition nta bimenyetso by'ukuri mufise okay umviriza nda- umviriza ndababwire je mparuye ukungenera